Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
mwaramutse Eugenie turabandanya tuvuga ku ntambara iri kwibera muri Ukraine leta ya perezida wa amerika joe biden yarafashe ingingo y'agateganyo yo kubangira gutahukana abanyayikirene basanzwe babaha muri leta z'ubumwe za amerika baharurwa mu bihumbi ariko badafise ibyangombwa kandi bimwe ubuhungiro bari ku rutonde rw'abazotahukanwa iwabo leta yabemereye kandi uburenganzira bwo gukora aha muri amerika kuko ngo badashobora gusubira iwabo muri iki gihe cy'intambara ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwa amerika bw'intwaro mu gihugu hagati iyi ngingo ibemerera ko kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatatu bazoguma muri amerika bongere bahakorere mu buryo bwemewe n'amategeko mu kiringo c'amezi cumi n'umunani ni mu gihe abanyayikirene barenga umuriyoni bahunze ico gihugu kandi batanguye gushika mu bihugu vyo mu buraya yo hagati kuva uburusiya butera Ukraine ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri mu c'uburusiya bwise igitero ca gisirikare kidasanzwe kuri iyi ngingo nyene n'abanyaburaya ntibatanzwe ishiramwe rya buraya ejo kuwa kane naryo ryaremeye gukingira ivy'agateganyo impunzi zihunga intambara yo muri yo muri Ukraine mu gihe impunzi zishika ku muriyoni ziriko zirafashirizwa muri Rumaniya ingingo y'ishirahamwe rya buraya ifashwe haruhande y'urukurikirane rw'ibihano vyafatiwe uburusiya mu bitero muri Ukraine bigeze ku munsi w'umunani abashikiranganji b'intwaro mu gihugu hagati b'iryo shirahamwe baremeranije mu mubonano wabahuje jo kuwa kane burusere mu Bubirigi gukingira ivy'imfatakibanza abagize ibibazo abagize ibibazo vy'intambara muri Ukraine umushikiranganji w'ubufaransa w'intwaro yo hagati mu gihugu Gerald Darmane yavuze ko iyi ngingo izokora ku banya-Ukraine hamwe n'imiryango yabo bajabuka mu bihugu vya Buraya hamwe n'uwo wese yari asanzwe ari impunzi muri Ukraine. Impunzi ziva muri Ukraine n'imiryango yabo zizohabwa uburenganzira bwo kuba ku mugabane wa Buraya no kwiga mu kiringo c'imyaka ibiri ariko ivy'imfatakibanza kuri intambara nyene komiseri wa ONU yajijwe agateka ka muntu Michel Bachelet yaragabishije ko bitero biriko birakogwa n'Uburusiya muri Ukraine ari kubangamira amahoro n'umutekano atari bwigere biboneka haraheze imyaka itari mike Bachelet yabivuze ejo kuwa kane igihe hatangura ikiganiro mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka zina muntu kuri intambara ibera muri Ukraine kuva abasirikare b'Uburusiya batera Ukraine haraheze indwi ibiro vya ONU vy'agateka ka muntu bimaze gutorokanya igitigiri c'abasivile amajana umunani bamaze kuhasiga ubuzima yavuze ko ivyo bitigiri bishobora kuba ari bito cane ariko ambasaderi w'uburusiya muri ONU i Geneve Genadi Gatilove nawe yaragirije leta ya Ukraine ko yakoze ihonyabwoko ku banya-Ukraine bavuga ikirusiya kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ibi vyabaye igihe uburusiya bwigarurira izinga rya Crimea hacatangura intambara hagati y'abiyonkoye kuri Ukraine bo mu ntara ya Donbass hamwe na leta ya Ukraine mu gihe haba intambara muri Ukraine mu Bufaransa naho barabandanya bitegurira amatora perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje jo kuwa kane ku mugaragaro ko azohiganirwa manda ya kabiri nka perezida mu matora ategekanijwe mu kwezi kuza intambara muri Ukraine ikaba yarasamaje amakungu itazotuma imyiyamamazo igenda neza muri ico gihugu nk'uko bayivuga iri tangazo ryari ryaratebejwe ku bw'intambara iriko irabera muri Ukraine yatumye perezida Macron afatirwa n'ibiganiro vya kidiplomasiya mu gihe kuri wa gatanu ari wo munsi wa nyuma w'abakandida wo kwimenyekanisha ibiharo biva mu matohoza yakozwe vyerekana ko Macron aza imbere y'abandi kubwo gushira umutima cane kuri politike mpuzamakungu aho gushira umutima ku bibazo biri mu gihugu ciwe nabyo bikaba biriko bishyirwa ko ingufu cyane n'abo bahiganwa kuri irani ikigo cyabona kijejwe gucungera ivya nikeleyere caragabishije jo kuwa kane ko irani yongereje urugero rwa iranium rurenze kugwemewe mu masezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yumvikanye n'ibihugu rutura ku isi iki kigo kivuga ko irani iriko yegereza guhingura igisasu ca nikeleyere ikigo cyawe nikijejwe gucungera ibya nucleaire kivuga ko ibi bitigiri bishasha bya uranium yerekana ko abari mu biganiro bya nucleaire na Iran bakwiye gukora basiganwa n'umwanya nayo muri afurika abategetsi ba nigeria bavuze ko abajejwe umutekano bishe abanyagihugu abakora iterabwoba bashikamiro amajana abiri mu gutana mu mitwe hakoreshejwe inkoho kwamaze iminsi ine muri leta ya nigeri iri hagati na hagati muri icyo gihugu komiseri wa leta ya nigeri ajejwe umutekano emmanuel umar yabitangaje ku wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umar yavuze ko ku gutana mu mitwe kwabaye mu bice bitandukanye hagati y'umunsi w'imana hamwe n'uwa gatatu avuga kandi ko hafashwe amapikipiki hamwe n'ibitungwa bitari bike abakomanda b'iyo migwi kandi nabo nyine ngo barishwe yaranavuze ko ku ruhande rwa leta batakaje intwazangabo mu gipolisi zibiri zishwe n'abo basuma kandi ko abakomeretse bariko baravugwa
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyirwa kane yasenye amazu harenga magana abiri y'impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo amazu menshi cyane yaragurutse amabashi igitigiri cyose nyirizina ntabwo turakimenya gushyika ubu uwo ni bushemeye jimmy ahagarariye impunzi z'abarundi muri iyo nkambi ya rusenda mu rwanda ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butunguranye mu burundi mu ntara ya gitega mu murwa mukuru wa politiki harahafunguwe banki y'abagore kugira ngo badasigara inyuma mu iterambere mu rwanda ababyeyi b'abana bafite ubumuga mu karere ka kamonyi barasaba ubufasha bwihariye mu bijyanye n'insimburangingo n'inyunganirangingo bavuga ko zihenze ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda ababyeyi babyaye abana bafite ubumuga mu karere ka kamonyi barasaba ubufasha bwihariye urimo kubona insimburangingo n'inyunganirangingo baravuga ko ikiguzi cyazo gihenze inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu eric bagira ubusa madame rose nyirarwimo ni umukorerabushake wita ku bana bafite ubumuga barimo n'abavukanye ubwo mu mutwe mu murenge wa mugina mu karere ka kamonyi intara y'amajyepfo nyirarwimo nawe afite umwana w'imyaka icyenda utarabasha gutambuka ngo agende arasobanura uko yabonaga umwana we w'umukobwa akimubyara n'uko yiyumvaga namubyaye nk'abandi ku mezi atatu mbona atangiye gukura umutwe uzamwe amahanga ukuntu ubundi aba wo kuryama hasi nirukanka mu mavuriro nari namubyariye mu ruhengeri njya sehashi igeze muri sikaneri ku mezi atanu babona afite amazi menshi mu mutwe yenda kurenga n'ubwonko ntabariza nayiruri nkimenya uburwayi bw'uwo munsi bamushyira ku iseta burengana n'agapira gakuru y'amazi kayanyaza n'iyi saha aracyagafite imana yakomeje kukamurindiramo nawe iramurinze nk'umubyari we narabyakiwe kuko narazereye nkajya nsanga n'abandi turi kimwe numva ko mbyakiriye atari byo jyenyine ariko ntaragenda numvaga ko ari ishyano mbonye ariko ngeze mu mavuriro menshi anyuranye numva mbyakiriye nta kibazo nyirarwimo yatangiye akazi k'ubukorerabushake bwo kwita ku bana bafite ubumuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aha ku mugina ni akazi gakomeye kandi gasaba ubwitange nk'uko umuyobozi w'ikigo sefapeki cyita ku bana bafite ubumuga seri donatire mukarubayiza bisobanura abakoranabushake akazi bakora n'aba bana aho babagejeje leta iyo ishyiramo amafaranga nk'ayo ngenga y'imari nta n'ubwo yari kuboneka ariko ubwitange bwabo byonyine kuba ari n'umubyeyi uri gukora ku mwana hari imbaraga zindi amuha zirenze ukora akora akazi atashobora kumuha ibyo rero biba bifite akamaro ku bana kugeza ubu ikigo sevapeki cyo ku kamonyi kirabarura abakorerabushake bagera kuri mirongo inani bakorera ku masite cumi n'umunani yita ku bana bafite ubumuga imbogamizi bavuga ko bahura nazo zirimo izishingiye ku babyeyi babyara abana bafite ubumuga bakagira ipfunwe ryo kubajyana mu bigo bibitaho umuyobozi w'ikigo sefapeki agasobanura ko bakibona ko ibibazo biriho byabaye ngombwa ko bishakira ibisubizo kubera ibibazo by'abana bafite ubumuga twagerageje gushaka igisubizo muri kominote twahuguye abakoranabushake ubu dufite aba- abakoranabushake mirongo inani bakorera ku masite cumi n'umunani aho bakira abana hirya no hino n'ubu ngubu turi guhugura abandi mirongo itatu kugira ngo bajye kunganira abandi ibisubizo rero biri muri kominote yongeye iyo abana bakirirwa iwabo abantu bak- bakabihugurirwa ku babyeyi bafite abana bavukanye ubumuga bagasaba leta kubaha ubufasha bwihariye burimo kubabonera ikiguzi cy'insimburangingo n'inyunganirangingo akarere ka kamonyi kakavuga ko bigoye ariko ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bagerageza kugenda bakemura ikibazo madame marie jose uwizera ni umuyobozi w'akarere ka kamonyi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage insimburangingo zirahenda ariko nk'akarere turagerageza turagerageza bitewe n'ingengo y'imari ihari uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe tumaze kugurira abafite ubumuga insimburangingo makumyabiri na zirindwi makumyabiri na barindwi nibo tumaze kugurira insimburangingo noneho eh, inyunganirangingo nabo tumaze guha ijana na mirongo ine n'umwe muri uyu mwaka kandi n'abandi bagenda baboneka mu ngengo y'imari vore y'abafite ubumuga ntabwo tujya tuyibagirwa kugura rero insimburangingo n'inyunganirangingo byatwaye ingengo y'imari ingana na miliyoni cumi n'umunani n'ibihumbi magana atanu n'icyenda magana atandatu mirongo inani n'ane ku bakorerabushake bavuga ko bakwiye guhabwa agahimbazamusyi ubuyobozi bw'akarere bukavuga ko nabo ibyo bakora bitabafata igihe cyose kandi ko baba bita ku bana babo bukavuga ko bugenda bubongerera ubumenyi bikanababera umwanya mwiza wo kwihuriza hamwe muri gahunda zindi z'iterambere amakuru atangwa n'akarere ka kamonyi aremeza ko kabarura abafite ubumuga ibihumbi bine magana abiri mirongo itatu na batatu barimo abana magana arindwi mirongo inani na batandatu bari mu bigo bitandukanye bitabwaho eh bagira ubusa ijwi ry'amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric bagira ubusa tukiri mu rwanda ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butunguranye abaguzi n'abacuruzi ntibazi impamvu yabyo inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumita kaboye mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku masoko yo mu rwanda anyuranye hatangiye kugaragara izamuka ry'ibiciro mu buryo butari bumenyerewe ku nshuro ya mbere ikiro cy'isukari cyavuye ku mafaranga magana cyenda kigera ku gihumbi none ubu kiragura igihumbi magana atanu hamwe na hamwe ahandi ku gihumbi magana atandatu ibi bijyanye kandi n'ibicuruzwa birimo amavuta yo guteka yavuye ku mafaranga igihumbi magana inani arazamuka agera ku bihumbi bibiri bibiri magana atanu mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubwo cyari gikomeye none ubu nayo yageze ku bihumbi bitatu magana atanu ibiciro bizamutse ku nshuro ya kabiri kuko no mu mwaka ushize byari byazamutse bavuga ko ikibazo ari icyorezo cya covid cumi n'icyenda ijwi ry'amerika ryagiye mu isoko rya kabeza riri mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali dusanga abitabiriye iryo soko bagabanutse kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi baritana ba mwana nta n'umwe uzi aho iki kibazo cyakomotse ku isoko rya kabeza abahakorera n'abahahahira baribaza uko bigenda byabayobeye twajyaga tubona abakiriya urabona ko iyi parikingi ibereye aho nta bakiriya barimo ibiciro ngo byazamutse isukari iri kugura icyatanu ibirayi nabyo byazamutse biri kugura magana atatu mirongo itanu igitoki ni abiri n'itandatu nta nubwo biri no kuboneka haba bagabanyutse urabona ko nta bantu nta muvumo uri muri iri soko nta bantu bari ku- kwinjiramo abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka nkanjye ufite umuryango rero ubwo isukari urumva naza hano nakorera bibiri cyangwa bitatu ukavuga kuri bugure is- isukari y'icyatanu reka reka ubwo nyine ni ukugura ifu y'igikoma bagashigisha umwana aka- akakinyweraho ikibazo abaguzi bafite ni nacyo kigaragara mu bacuruzi kugeza ubu nta n'umwe usobanura aho iki kibazo cyaturutse uyu mucuruzi akorera muri iryo soko rya kabeza mu karere ka kicukiro birarenze cyane ibiciro isukari tu- isukari uyu munsi ukuntu ihagaze iri kurangura mirongo irindwi na bitanu ni uko uyu munsi wasohotse basohora igiciro twajyaga ubundi yari kuri mirongo itanu yabanje kuri mirongo ine n'umunani ijya kuri mirongo itanu na bibiri uyu munsi ni mirongo irindwi na bitanu ubwo icyo turi kugitangira icyatandatu amavuta litiro eshanu z'igihwagari turimo tu- ubu- uyu munsi basohoye bavuga ko ari mirongo itandatu na bibiri tugomba kuyacuruza wenda cumi na birindwi niyo makeya bivuye kuri angahe ubundi twatangiraga cumi na bine magana atanu tuyatangira kuri cumi na bitanu ubungubu uyu munsi litiro eshanu za krisitari cyangwa iza jambo turi kuzitangira cumi na birindwi ibi bari kuvuga ngo ni iriya ntambara iri guteza ibibazo impuguke mu bukungu zemeza ko izamuka ry'ibiciro muri iki gihe ziterwa n'impamvu nyinshi harimo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli habyarimana stratoni impuguke mu by'ubukungu avuga ko ikibazo cy'ubwikorezi cyazamuye ibiciro ku masoko yaba mu rwanda ndetse no mu mahanga gusa akanavuga ko hari n'abitwaza intambara I- impamvu ya mbere ishobora gutuma ibiciro bizamuka ni uko ibiri ku isoko n'ibikenewe biba bitandukanye iyo eh, abantu bahaha ibyo bakeneye eh, birenze ibyo aba- abacuruza bafite ku isoko byanze bikunze abacuruza kubera ko babona nyiriko ababahahira ari benshi bahita bazamura ibiciro ariko nanone ugasanga mu by'ukuri ibi- ibiciro ku rwego mpuzamahanga byarazamutse kubera kubera yuko muri politiki ibihugu byinshi byakoze habayeho ibyo kureba ukuntu byazahura ubukungu kubera kovide bitera bi- bijugunya amafaranga menshi cyane mu mu bukungu bwabyo iyo ibiciro rero bizamutse ku rwego mpuzamahanga ibyo duhaha hanze tubigura biduhenze umuvugizi wungirije wa guverinoma arimo kurarinda aherutse gutangaza ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa nibabona ibiciro by'ibintu bitandukanye bizamutse avuga ko ahanini bizaba bitewe n'intambara ibera mu gihugu cya ukraine hamwe n'ibihano byafatiwe uburusiya asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakoze mu burundi mu ntara ya gitega ku murwa mukuru wa politiki ejo hafunguwe banki y'abagore umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye witabiriye ibyo birori yamenyesheje ko iyo banki yavutse kugira ngo abakenyezi badasigara inyuma mu iterambere inkuru twateguriwe na desire hatungimana iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi haba ukungana hagati y'abagabo n'abakenyezi aricyo gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi hari imigwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'urwaruka uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha akaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu ishingwa ry'iyi banki ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani uzoshika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi aho igihugu ciyemeje guha amahirwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko kuronka ideni mu mabanki ari ikibazo je numva umenga bizotworohera gukora imigambi yacu natwe turonka aho twisuma mu gihe hari n'aho usanga hari abantu bafise amikoro make mugo rose nk'abo muhurikira hamwe mu makoperative nk'uko ukaca usanga uragiye nko muri iyo banki bakabaha ingurane ukaronka ahantu ushobora kuza uridandariza n'utuntu tuturengarenga kugira ngo uronke ico usanasana mu muryango ndabahariwe marie salome arongoye iyo banki aramenyesha icyo bazisunga mu gutanga ingurane banki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshira imbere gushyigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe haba mu mashyirahamwe mu makoperative mu kubaronsa ingurane izoshigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi nk'uburimyi ubworozi uburobyi amahinguriro utugenegene kwiyunguruza ubuhinga n'ibindi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye arafite icyo ahanura abagiye kurongora iyo banki urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki nirubimenye kandi rubishyire ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi ntimuze mwirukire inyungu y'amahera rero murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazaba bariko bararangura ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko ni mwebwe muri ncabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira iyo banki y'abakenyezi ije ikwirikira ibanki y'urwaruka nayo nyene ifise icyicaro mu gisagara ca gitega desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika urakoze desire hatungimana leta y'u burundi yafashe umugambi wo gukura abana mu ibarabara i bujumbura no mu yindi mijyi y'igihugu biteganyijwe ko abana bose cyangwa abakuze basabiriza ku mihanda bazegeranwa bagasubizwa mu miryango yabo abandi ku mashuri abandi bazashyirwa mu bigo bya leta pierre claver niyo nkuru akomeza iyi nkuru umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda ufise ihangiro ry'uko mu kiringo c'umwaka umwe ata mwana n'umwe yoba agisigaye aba mw'ibarabara felix ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yabwiye abamenyesha amakuru i bujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yita ko ufise akarusho ku yindi yose yari imaze kugeragezwa icitwa umwana aba mw'ibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikoreraho kugira ngo umugabo aronke ahategezwa kuba n'ahategezwa kugira uburamuko twasubije ku ishuri gusubira kwigishwa akarangamutima k'ubuntu harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo yoronderaho yobashira kurya turonderera itongo canke uburaro abantu bah- bahuye n'imyuzura bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikoro y'ijwi rya amerika ndacyari muto ni ukwiga nk'abafise impano nyinshi babura ukuntu bo- boziserura icyo yofasha byo ni uko yovura mu ibarabara akampa nk'utuntu ndandatse kweri nda- ndazi gukora ibintu by'ubushanga amana umutahe kweri je noguma nakotse kweri tuze turonse abadufa- abadufasha bakadukura mu iryo yarara tukagenda gukora nk'i- nk'akazi k'imyuga turonse abadukurayo kuba batugwishe cyiza ni uko bandika hano bakajya ku ishuri baturose iniforume n'amakaye cyangwa imbere babishoboye bakaduha agatari ubushikiranganji bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimwo abajeje intwaro amashami yitaho ineza y'abana n'abandi ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye vy'igihugu bagwiriyemwo abana kizotorerwa umuti n'ibihano birategekanijwe ku muryango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mw'ibarabara umwana avukira mu muryango umwana aba mu muryango umwana akurira mu muryango agasazira mu muryango imiryango itahure neza uruhara rwayo hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana w'uwo muryango gusa mbwa ari umwana w'ikibano n'umwana yohirahira akava mu mu muryango akagenda imiryango ifo yuko ica imenya ingene i- itangaza ko uyu mwana yabuze kugira ngo habe eh, guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurondera agaruka mu muryango n'aba bana bari mu ibarabara iyo batera baja batera bazosubira mu miryango iwabo batera basubira muri mu ntwaro yo hasi bumve yuko bateza kwakira neza abana bavuye mu ibarabara bimwe mu bituma abana baja mu ibarabara ni ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza amwe mu mashirahamwe nka sojepa rimaze imyaka irenga cumi ryitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe hokorwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na metre david n'inganza atwara iryo shirahamwe hariho abana bo mu ibarabara abo twita les enfants de la rue ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara n'abana babaho mugabo bataha mu mitumba iwabo urumva rero ko ari myinshi ibiri yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umutuyuwe yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe yagiye mu ibarabara kubera ari imfuvyi ya se na nyina abo bana ubona i bujumbura si abanyabujumbura abo bana ubona i gitega si abanyagitega abari ngozi si abanyengozi ni ukuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava bamwe twitorera ku mitumba rezeri kurinere bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye batezwe guca bafata ico kibazo mu minwe umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu cnidh wowo usaba ko agateka k'umwana katohungabanywa muri uwo mugambi jacques nshimirimana arongoye igisata citaho agateka k'abana muri cnidh ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mu ibarabara ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye eh, dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi ubushikiranganji bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokorwa n'ibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mw'ibarabara bwashikirije ko abafasha uburundi nk'ubumwe bwa buraya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi nta bitigiri bizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara yamara ubwo bushikiranganji bwemeza ko batarenga ibihumbi bitanu kandi ko nka bose bafise iwabo Pierre Claveniyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika urakoze Pierre Claveniyo nkuru ibiganiro byacu tugiye kubikomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho imvura ivanze n'umuyaga yasenye amazu arenga magana abiri y'impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira Bishane Jimmy ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda aragaruka kuri iyi mvura ivanze n'umuyaga rayo yononye ibintu bitari bikeya byo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu amazu menshi cyane yaragurutse amabashi igitigiri cyose nyirizina ntabwo turakimenya gushyika ubu mugabo amazu menshi nawe duca turabibona yuko menshi menshi yo yabomotse amabashi yaragurutse ibiti byarahenaguritse inshengero ziraguruka ibyo ibyo ni byo byabomotse igira uko ishaka antoine na gasaza desire ni impunzi zo muri site ya rurinda zasenywe amazu n'imvura ivanze n'umuyaga zivuga yuko zabuze ayo zikira n'ayo zimira ni ukuvuga icyago twari duhuye n'icyago cy'umuyaga ku mvura y'ejo hahise aho haguye imvura izana n'umuyaga mwinshi cyane rwose uronona cyane cyane ahantu tubaye inzu twari tubayemo zari zisanzwe ari inzu zitanakomeye ni ukuvuga inzu igitigiri nyamwinshi inzu zaraguye hasi izindi ziraguruka zirasambuka ku buryo ubu ngubu impunzi zimwe zimwe turi ko turasembera tutagira aho tuba imirima ni uko nyine imipfu yaratwaye imirima iratwara amaparasera tuba tubaye ko ni ukuvuga agiyeho inzu yaraye igurutse n'amahema se nigeze mbona iyo yaciye basha twaraye turasaba indaro noneho n'abandi zaragurutse icyo tubasaba hasi ni uko iyo tugarukira ko ikadusakarira amazu kuko ubu dufise aho turara dufise aho turyamika abana izi mpunzi zirimo izikambitse mu baturanyi izindi ziri mu nsengero ndetse izindi ziri mu bihangari hari icyo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi banjya tuyaga alexi ni umuyobozi wo muri village ya cumi na gatatu nasaba yuko amashyirahamwe ajejwe kubakira impunzi nkabasaba yuko botugaruke mu maguru masha hakiri kare kubwira turabe yuko turonka abana bakikiki umusaya konye tuko turara nk'ubu turi mu mapukizi ya rasiyo none ivyo dusuma vyose tubishirahe tubishirahe kandi imvura yarayitubomoreye amazu ubu abanyagihugu bose imuzu ivyo ivyo bari basumye ejo byose biri hanze banikiye kuzuba noneho mbona no hejuru mbona ikirere kandi kimeze nabi hoho ubona abantu baza kubaye turasavye ntasere ayeride igejwe kubakira impunzi na ayidesi babyiruka amaguru masha kumwe na senere tutayibagiye baze badusakarira amazu didier numbi wa numbi ni umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya rusenda yabwijwe rya amerika ko bataramenya igiti gica amazu yari yasenywe kuko bakirimo bakora ibarura ry'ibyasenywe n'iyo mvura amwe mu makuru dukesha bamwe mu bayobozi b'amasite batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga yuko bari bamaze kubarura amazu arenga magana abiri mirongo itandatu vedase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivuye vedase ngabo urakoze bakunzi ba basketball guhera kuri wa gatandatu idakari muri senegali hazatangira amajonjora y'irushanwa nyafurika rya basketball rizwi nka basketball africa league n'imikino izakenerwa muri senegali na misiri hanyuma izasorezwe i kigali mu rwanda mu kwezi kwa gatanu u rwanda muri iri rushanwa ruzaba ruhagarariwe n'ikipe ya reg izakina umukino wayo wa mbere ku cyumweru ntimuzacikwe n'iyo mikino kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha n'ahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije diodone cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose radiyo yanjye
radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Ya, ya. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika